Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo abarovyi bo mu gisagara ca Uvira kuri uyu wa kane bakoze imyirekano ntibishimiye ko Tanganyika yugagwa sigiye abana batanu yigaga kubera ikiyaga cya tanganyika none abana banjye baziga n'imfungwa
uwo ni mapendo bahati umwe mu barovyi ba uvira amashirahamwe mpuzamakungu yitaho amagara y'abantu avuga ko hepatite ishobora kuba ikiza mu myaka iri imbere hatabaye igikorwa naho perezida wa ukraine volodimir zelenski avuga ko igihe kitaragera co gukora igitero kinini mu bice uburusiya bwigaruriye aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntiyagira aho muja ni mu kanya gato dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ubwongereza amerika n'ibindi bihugu vyo mu burengero bw'isi bihamagarira akanama ka onu gajejwe uburenganzira bwa muntu gukurikiranira hafi amabi y'intambara yo muri sudani eugeni mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru ambasaderi wa sudani mu muryango w'abibumbye i geneve yashyigikiye uruhare rusabwa guturuka hanze yumvikanisha ugushyamirana nk'ikibazo cy'imbere mu gihugu kandi ahamagarira icyo yise igisubizo nyafurika ku bibazo by'abanyafurika ibihugu bine ubwongereza leta zunze ubumwe za amerika ubudage na norvege biyoboye ibindi mu gushakisha uburyo umwanzuro wafatwa kugira ngo inzobere za onu kuri sudani zigire ububasha burushijeho bwo gucunga no gushyira ahabona ihohotera rikorwa byitezwe ko batora mu masaha ari imbere ambasaderi wa amerika i geneve michel taylor yavuze ati iki ni igihe cyo kohereza ubutumwa bwumvikana impande ziri mu bushyamirane ko isi ibahanze amaso kandi ko yiteze ko bakorera abaturage ba sudani ku ruhande rwe ambasaderi wa sudani hassan hamed hassan yagaye ibyavugiwe mu nama byose agaragaza ko nta gaciro bifite yabajije ati kuki mufite umuhate wo gukora inama nk'iyo muri iki gihe cyane ko kugeza ubu nta gihugu na kimwe cya afurika cyangwa cy'abarabu cyayishyigikiye yakomeje agira ati ibibera muri sudani ni ikibazo cy'imbere mu gihugu kandi ibyo ingabo za sudani sudanese armed forces zikora ni inshingano itegeko nshinga riha abasirikare bo mu bihugu byose byo ku isi
perezida wa ukraine volodimir zelenski atangaza ko hataragera kwisubiza uturere tw'igihugu ciwe twigaruriwe n'uburusiya ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu diane nini nahazwe mu kiganiro perezida wa ukraine volodimir zelenski yagiranye n'ibitangazamakuru vyo mu bwongereza yavuze ko ingabo za ukraine zikeneye umwanya munini kugira ngo zisubize uburere bwose buri mu minwe y'uburusiya biciye mu kurwana mu byo ukraine ivuga ko igikeneye kugira ngo itanguze urugamba rwo kwisubiza uburere bwayo harimwo amahugurwa y'abasirikare bayo ibigwanisho birimwo ibiduga birinda amasasu n'indege za gisirikare zelenski yagize ati turashobora kuba turikora ku byo dufise kandi tugashikana umugambi ariko bigenze uku twotakaza abantu benshi ku rugamba ko bari ugusamara abashikiranganji bajejwe ivy'ubutunzi mu bihugu indwi bikize gusumba ibindi bihurikiye mu murwi wa G7 uno munsi bahuriye mu nama yabereye mu Buyapani mu vyo baganiriye harimo kuraba ingene bofasha Ukraine n'ingene boremera Uburusiya bugaheba intambara bwatanguje muri ico gihugu umushikiranganje ajejwe ikigega ca Amerika Janet Yellen muri iyo nama yemeye ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya yateba canke yanyaruka ibihugu vyose biri muri G7 bizoguma ku ruhande rwa Ukraine.
Turagushimiye Diane. Umuhanuzi mu vy'umutekano w'igihugu muri Presidansi ya Amerika Jake Sullivan yagiranye inama n'umushikanganje w'imigenderanire n'ayandi makungu w'Ubushinwa Wang Yi. Diane nini yahazwe arabandanya kuri ino nkuru.
umwe mu badiplomate yahaye ano makuru ijwi rya amerika ntashime ko amazina yiwe atangazwa yavuze ko umuhanuzi mu vy'umutekano w'igihugu muri perezidansi ya amerika n'ujeje imigenderanire y'ubushinwa n'ayandi makungu bahuriye iburaya mu mubonano wari ugamije kuraba ingene imigenderanire ya amerika n'ubushinwa yonaguka ijwi rya amerika ryarondeye abo mu gisata kijeje umutekano mu biro vya perezida wa amerika white house n'ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu kugira bagire ico bavuze kuri uno mubonano ariko ntaco bishuye abategetsi b'amerika n'ubushinwa bamaze iminsi berekana ko bashigikiye amanama yimbonankubone hagati yabo kugira ngo bavane mu nzira ibibazo amerika ifitaniye n'ubushinwa mu ndwiza ataga ihindutse umushikiranganji ajejwe ivy'ubudandaji mu bushinwa wang wanteo azogirana inama na mugenzi we wa amerika gina raimondo isoko ry'ijwi rya amerika muri diplomasiya ryavuze ko ino nama izobera aha washington dc umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu nawe anthony blinken yavuze ko uno mwaka ashobora kuzokora urugendo yari yarasibije mu bushinwa blinken yasibije urwo rugendo mu kwa kabiri kubera igipurizo kinini amerika yemeje ko cari carungitswe n'ubushinwa gusuma urusaku biciye mu kirere ca amerika amerika yarashe urwo rupurizo mu kwezi kwa kabiri uno mwaka
barakoze bagenzi bacu badushikirije hamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuje mu karere ka afurika y'ibiyaga binini kuri uyu wa kane abarobyi bo mu gisagara cya uvira mu ntara kivu yo mu mpanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza ingingo ihuriweko n'ibihugu bine yo kugara by'agateganyo uburobyi mu kiyaga tanganika kuva ku itariki cumi na zitanu z'uku kwezi kwa gatanu gushika ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira
iyi myigaragambyo yahereye kaviva yerekeza kuri meri ya uvira yaranzwe n'indirimbo zamagana ifungwa ry'ikiyaga cya tanganyika mu gihe cy'amezi atatu aba bigaragambije bagiye banyura za murongo na kakungwe no kuri monima bari bakikijwe n'igipolisi aba barobyi n'abacuruzi b'indagara babarirwa mu magana bamwe muri bo bari bashize amato mu ibarabara abandi nabo bari bikoreye imyiko bakoresha mu kuroba mu gihe abandi nabo bari bafite amatara ndetse n'ibyatsi mu mitwe mapendo bahati uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu y'amavuko ni umucuruzi w'indagara umaze imyaka mirongo ibiri akora uwo murimo nawe yari yitabiriye imyigaragambyo avuga yuko atazi uburyo bazatunga imiryango yabo tanganyika n'ifungwa
iyi tanganyika niyo yigisha abana bacu nkanjye mama gode ndi umupfakazi umugabo yasigiye abana batanu yigaga kubera ikiyaga cya tanganyika none abana banjye baziga n'ifungwa
rombe zuberi ufite imyaka mirongo ine n'itanu ni umuyobozi w'abarobyi muri Uvira avuga yuko banze iyi ngingo yo gufunga ku kiyaga cya Tanganyika bitewe n'uko nta mushinga wo gutunga abarobyi wateganyijwe mu gihe cy'amezi atatu ayo mazi azaba yafunzwe Nilitaka kuwafahamisha wavuvi wa Uvira kwamba ndashaka kumenyesha abarobyi bose ba hano Uvira ko tuje kubwira ubuyobozi ko tutemeranya na gato n'icyemezo bafashe cyo gufunga ibikorwa by'uburobyi hano ku kiyaga cya Tanganyika ntabwo dushobora kwemera ibyemezo bafata kuko murabizi neza ahangaha abantu benshi dutunzwe n'uburobyi ubwo rero ibyemezo badushyiriyeho nta mumaro bidufitiye
aba bacuruzi n'abarobyi kandi bavuga yuko amazi naramuka afunzwe bazahomba ibintu byinshi kuko imirimo yabo yose bayikorera kuri tanganyika mbo nka rwego dufise ibipe amato tuyabitsa amezi atatu mu kiziba amato arabora amabateri amabateri yose ajya amavuta ya pudre aca yifunga ibyo byose bikononekara n'amatara urabona guhita ambararo yose yatanganika ni abantu barezwe n'ikindi kiyaga kurya indagara ntibamenye isomi na sombi bozijya mugabo baronse indagara naho biraryoha rero kubasaba tubasaba ko leta nimba ifashe iyo ngingo yo kugara ikiyaga yoraba abadandazi n'abarobyi ku mbure n'abandi bantu bari babasizwaho n'ubwo buzima bwo mu kiyaga ikabaha kandi kazi bokora kugira babe bararindira iyo mezi atatu yose birahera kuko amezi atatu ni menshi umuntu atari arajya akadagara atariko arakora ubuyobozi bw'umujyi wa uvira bwari buhagarariwe na kifarakiki buvuga yuko ibyifuzo byabo barobyi bazabigeza ku bahagarariye ikiyaga cya Tanganyika iyi ngingo yo gufunga imirimo y'uburobyi bw'ikiyaga cya Tanganyika kuva tariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa gatanu kugeza tariki ya cumi na gatanu y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ihuriwe n'ibihugu bya Zambia Uburundi Kongo na Tanzania mu rwego rwo kugira ngo amafi yororoke nk'uko byagiye bitangazwa n'abahagarariye ubuyobozi bw'ikiyaga cya Tanganyika twagerageje kuvugisha ntibyadukundira gusa amakuru dukura muri Tanzania avuga yuko abadepite b'icyo gihugu banze ko icyo kiyaga gifungwa kuko ubutunzi bwinshi butunze abatanzaniya arimo buva vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
amashyirahamwe mpuzamakungu yitaho amagara y'abantu aburira ko mu bitarenga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine umugera wa hepatite ushobora kuzoba wica igitigiri kinini cy'abantu kurusha abahitanwa n'umugera utera sida igituntu na malariya bose ubahurije hamwe niyo yabandanya kwirengagizwa n'ubuvuzi bwayo ntibugenerwe imfashanyo ihagije inkuru ya lisa shrine umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ari geneve mu busuwisi mwumviriza mu ijwi rya temistokle mutijima ishami rya loni ryita ku buzima oms ritangaza ko buri mwaka virusi ya hepatite itera indwara y'umwijima ishobora gutwara ubuzima iba yugarije abantu barenga miliyoni mirongo itatu ku isi yose kandi ihitana abarenga miliyoni imwe oms ivuga ko akarere ka afurika kihariye makumyabiri na gatandatu ku ijana by'umugogora indwara za hepatite z'ubwoko bwa b na c ziteje ku isi harimo n'impfu z'abagera ku bihumbi ijana na makumyabiri na bitanu Kenneth Kabagambe ubana n'indwara ya hepatite B kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'ibiri yashinze umuryango uhuza abarwayi b'iyo ndwara mu gihugu cya Uganda avuga ko uyu muryango ugamije gukangurira abantu bubi bw'iyi ndwara no gukuraho imyumvire ihakata abayirwaye ikanabaca intege zo kuba bashaka ubuvuzi ati nk'urugero hari ibibazo byo guhangana n'ibinyoma n'imyumvire itariyo mu by'ukuri ituruka ku kutabona amakuru asobanutse ku bijyanye n'uko indwara za hepatite B na C zandura ibi rwose byagiye biteza ihohoterwa ryo mu ngo muri imwe mu miryango kubera ko abantu batekereza ko hepatite b yandurira mu gukoranaho n'uyirwaye ibintu bitari byo indwara ya hepatite b yandurira mu mibonano mpuzabitsina no mu guhuza amaraso n'uyirwaye mu bikomere cyangwa mu matembabuzi y'umuntu uyirwaye icyakora inzira nyamukuru yanduriramo ni iy'umwana kuyanduzwa n'umubyeyi mu gihe amubyara oms itangaza ko mirongo irindwi ku ijana by'ubwandu bwose bwa hepatite b ku isi bubera muri afurika kandi mirongo irindwi ku ijana y'abanduye iyi ndwara ari abana batarageza ku myaka itanu y'amavuko madamu oriel fernandez umuyobozi mukuru wa porogaramu y'isi ishinzwe kurwanya virusi ya hepatite mu muryango clinton health access initiative akorera mu rwanda avuga ko uburyo bwiza bwo gukumira hepatite b ari ubw'ikingira nyamara akavuga ko doze y'abana bakivuka y'uru rukingo itaboneka henshi muri afurika ati mu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe cumi na karindwi ku ijana by'impinja zavutse ku mugabane wa afurika nizo gusa zahawe ku gihe doze y'urukingo rwa hepatite b zikivuka kandi ibihugu cumi na bine byonyine muri aka karere nibyo bifite politiki zerekeranye n'ikingira rihoraho rya hepatite b madame oriel fernandez avuga ko imiti ifatika kandi ihendutse y'indwara ya hepatite b n'iya hepatite c ihari indwara zombi zandurira mu gukoresha ibikoresho by'inshinge bidasukuye akongeraho ko ibihugu bikennye bikeneye inkunga y'amikoro kugira ngo izi porogaramu zibashe gukora ikigega cyashyiriweho hepatite hamwe n'umuryango clinton health access initiative barateganya inama yo mu rwego rwo hejuru igamije gukangurira ibihugu kugira icyo byiyemeza gutanga niyo ya mbere yo kuri urwo rwego izaba ibayeho iyi ikazabera i geneve mu busuwisi hagamijwe gukemura iki kibazo no kwihutisha gahunda y'isi yo kurandura iyi ndwara iyi nama yitezweho gukusanya inkunga igera kuri miliyoni ijana na mirongo itanu z'amadolari y'amerika icyakora abayiteguye bakavuga ko urugamba rwo kurandura virusi ya hepatite bitarenzemo ibihumbi bibiri na mirongo itatu ruzatwara akayabo kari hagati ya miliyari zirindwi na miliyari umunani z'amadolari y'amerika
bakunzi b'ijwi rya amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya amerika gitambuka kuri radiyo kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook
tubibutsa inshuti mwese ko muri kubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu bungabunga ubuzima dutegurirwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi igisibo cya ramazani giherutse gusozwa ku bayisilamu hamwe n'icya pasika ku bakirisitu abayisilamu hirya no hino ku isi muri uko kwezi gutagatifu kwa ramazani bigomwa kurya kunywa kunywa itabi kuva mu museso kugera bwije hari bamwe mu bantu biyiriza ngo babashe gutakaza ibiro atari ku mpamvu z'idini nk'uko ubushakashatsi bwatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri leta zunze ubumwe za amerika bubigaragaza bumwe mu buryo bwo gusiba bushobora kugira ingaruka nziza ku buzima nko kurwanya umuvuduko ukabije w'amaraso ibibyimba ndetse n'ubwiyongere bw'isukari yo mu maraso gusiba ariko bishobora no kugira ingaruka mbi ku buzima harimo no gutakaza ibiro kudakenewe reka tunyarukire muri etiyopiya aho abenshi mu baturage ari abo mu idini ry'aba ortodogisi abandi bakaba abayisilamu kennedy abate aratwereka uko abantu bubahiriza igisibo ndetse n'ingaruka ku buzima babibonamo
umuryango wa Budurukadira Budu utuye mu gace ka Figa muri Addis Ababa uteraniye gusangira ifunguro risoza igifungo cy'umunsi wose. Abudu avuga ko bahitamo kurya imbuto n'imboga aho gufata amafunguro akomeye muri iri gaburo ry'ifutari.
Urakoze mana kubera ko twamaze umunsi wose twiyirije ubusa kurya ibintu nk'imbuto byorohereza igifu mu igogora nyuma yabyo turavuga isengesho kurya irindi funguro ntabwo ari byiza kugeza nyuma y'amasengesho ubusabane bukunze kuba kenshi mu gihe cy'igisibo abaturanyi barasurana cyane mu gihe bari mu gisibo ubwo twasuraga umuryango wa abudu twahasanze abaturanyi n'abandi bashyitsi baje gusangira nawe ifutari umwe muri bo ni bwana tekiye girimayi umukirisitu w'umworotodogisi nawe wamaze umunsi wose yiyirije ubusa abaworotodogisi bigomwa kurya kugeza saa cyenda z'igicamunsi kandi n'aho baririye ntibarya ibikomoka ku mata n'inyama girimayi uvuga ko ubuzima bwe bugaragaza impinduka nziza mu gihe cy'igisibo uba arateganya kureka inyama burundu bayiza wenyine kasomu kamejyemere bafite botatinetidime yalisiga minora ayimusirenyimu nebara
ubwo nari nkiri umwana ntaratangira kujya nsiba najyaga nibwira ko ntabaho ntarya inyama nyamara nyuma y'aho ntangiriye gusiba ubuzima bwanjye bwajemo impinduka nziza ubu birangora cyane kurya inyama iyo igihe cy'igisibo kirangiye hari indwara nyinshi zituruka ku kurya inyama nibwira ko imana yazanye igisibo kugira ngo tugire ubuzima bwiza
undi mushyitsi witabiriye ifutari kwa buduru ni adurahamani muhamedi uvuga ko inyungu z'igisibo ku buzima zisobanuwe mu bitabo by'iyobokamana
siyansi ubwayo yashyigikiye ko gusiba bifite ingaruka nziza ku buzima abantu bafite mu nda hanini nkanjye bagirwa inama yo kugira icyo babikoraho inyandiko nyobokamana nazo zivuga ko igisibo gifite inyungu nyinshi ku buzima
muganga burena musaru inzobere mu buvuzi bw'indwara z'imbere mu mubiri avuga ko gusiba bifite inyungu haba ku mubiri ndetse no mu by'intekerezo
gusiba bifite inyungu nyinshi ku buzima abantu bafite umubyibuho ukabije batakaza ibiro by'inyongera ibyago byo kurwara igifu biba ari bikeya kwiyiriza ubusa biturinda kunywa ibisindisha bizana kandi uburyo bwo guhindura mu buryo turya aho tugabanya inyama ndetse n'ibikomoka ku mata bisa nk'aho turya indyo yuzuye mu gihe cy'igisibo kandi ibyo bifite inyungu nyinshi haba ku mubiri no mu ntekerezo bidufasha kubaho ubuzima bwiza muganga musaru atanga inama ko na nyuma yo gusoza igihe cy'igisibo abantu bakwiye kwitondera ibyo barya kugira ngo badashyira ubuzima bwabo mu kaga avuga ko akamenyero kabo mu by'imirire kagomba kujyana n'inyungu ibyo barya bifitiye ubuzima bwabo
ni izihe nyungu igisibo gifite ku buzima muganga zayitumu muhammad aminu umuhanga mu by'imbonezamirire kuri kaminuza y'ikoranabuhanga mu by'ubuvuzi wo muri leta ya kano muri nigeria aradusobanurira byinshi kuri iyi ngingo
rero iyo turebye ku nyungu bifitiye ubuzima nk'uko bamwe mu bashakashatsi babisobanuye gusiba bifasha umuntu kugabanya ibiro cyane cyane ku babikeneye ni uburyo bwiza cyane ku muntu wifuza kugabanya ibiro kuko umuntu bwe aba agiye kugabanya ingano ya karori yinjiza mu mubiri we ikiyongera kuri ibyo gusiba bifasha mu kuringaniza ikigero cy'isukari mu maraso rero isukari yo mu maraso igenda ijya ku rugero ruringaniye mu gihe cy'igisibo bitewe no kugabanya imikorere y'imisemburo ya insuline iterwa n'ibinure biba biri mu maraso ikindi kwiyiriza ubusa cyangwa gusiba byongera imikorere y'ubwonko imikorere y'ubwonko byagaragaye ko yiyongereye cyangwa igakora neza ku muntu wakoze igisibo mu gihe turimo gusoza umunsi wacu wo kwiyiriza tugomba gufungura imbuto zo mu bwoko bwa date zikiri nshya mu gihe tutabasha kubona izikiri nshya dushobora gufata izumye mu gihe utabasha kuzibona wanywa amazi rero iyo urebye ibi bintu byose idini ryacu ryatwigishije ubusobanukirwa kw'intego y'ibanze yabyo ari ukongera kugarura isukari y'amazi tuba twatakaje mu gihe cy'igisibo ni ingenzi cyane rero ko umuntu urimo gusoza igisibo cye afungura ikintu gisubiza ku murongo ikigero cy'isukari yo mu mubiri no kumugarurira amazi yatakaje mu gihe yari mu gihe cy'igisibo urugero dushobora kurya imbuto n'imboga zikungahaye kandi zifitemo amazi menshi reka dufate nk'urugero urubuto rwa wotameroni wotameroni ni ibiryo byiza byifitemo amazi menshi kandi byifitemo n'urugero rw'isukari rwafasha amaraso yacu kongera gusubirana isukari yatakaje
mu gihe abayisilamu babarirwa muri za miliyoni hirya no hino ku isi bubahiriza ibijyanye no gusiba mu kwezi gutagatifu kwa ramazani abaganga bagira inama abantu bari kuri gahunda y'imiti kugendera mbere na mbere ku nama za kiganga
abaganga n'abahanga mu by'imiti ku ivuriro rya british midland mu gace ka walsall baragira inama abarwayi bari mu gisibo cyo kwiyiriza ku buryo bahindura ingano y'imiti yabo cyangwa bagahindura inshuro bayifata mu gihe barwaye indwara zikomeye kandi zidakira sad udin umurwayi kuri iri vuriro avuga ko we n'umugore we barwaye diyabete ariko barimo kwiga uko babyitwaramo mu gihe barimo no kubahiriza igisibo cya ramadani
hashize igihe kirekire imyaka makumyabiri n'ibiri ku buryo nzi uburyo mbyitwaramo mbere na mbere mfata imiti kare mu gitondo na nijoro ku mugoroba turabihindura rero tukayimurira ku mugoroba izuba rirenze na mu gitondo mbere y'uko rirasa ibyo nta ngaruka bigira ku ndwara yanjye ya diyabete kandi tunywa amazi menshi tukarya na salade nyinshi salade y'imboga rwatsi ibidufasha kumara umunsi wose kandi ku manywa tugenzura uko ibipimo by'isukari yo mu maraso bihagaze Imam Muhammad Said umuyobozi w'umusigiti wa Aisha avuga ko ubuyobozi bw'idini bufasha mu gutegura abayoboke mbereho ibyumweru ngo igisibo gitangire batumira kandi n'inzobere mu buvuzi ngo nazo zibagira inama
ku bufatanye n'ishyirahamwe ry'ubuvuzi rya kisilamu n'indi miryango ya kiganga dutegura ibiganiro aho dutumira abantu bakaza bakabaza ibibazo hanyuma bagahabwa ibisubizo abaganga ndetse n'abayobozi b'imisigiti bafite inzobere mu by'imiti zifasha kuganira n'abarwayi zikaba zabahindurira imiti bandikiwe n'uko bazajya bayifata
muri iki gice hari ubwiganze bw'indwara ya diyabete y'ubwoko bwa kabiri mu baturage bacu rero dufite abarwayi benshi bari ku miti ya diyabete umwe muri iyo miti inyobwa gatatu kane ku munsi iyo abarwayi bari mu gisibo hari ibihe baba batabasha gufata uwo muti bitaba ibyo igisibo cyabo bakacyica abaganga bavuga ko niba abarwayi bafite impungenge bajya bagerageza igihe kigufi cyo kwiyiriza ubusa bagashaka imiti inyuranye n'iyo bafataga mbere y'uko igisibo cya ramadani gitangira bakavuga ko muri ubwo buryo bakwinjira mu kwezi gutagatifu bafite icyizere ko bashobora kubahiriza imyemerere yabo ariko banafite ubuzima bwiza
gusiba akenshi bitera kumagara mu kanwa nyamara abantu bamwe basa nk'aho kenshi bavura amacandwe mu gihe bari mu gisibo ibyo biganisha ku myumvire y'uko gusiba byaba byongera ivuburwa ry'amacandwe ese ibi byaba ari byo cyangwa si byo amacandwe afasha mu gukanjakanja ibiryo mu kugabanya aside no kubuza bagiteri kororoka ndetse n'ibindi igisiba akenshi gitera gukayuka k'umubiri n'igabanuka ry'amacandwe nk'uko inzobere mu buvuzi bwo mu kanwa zibitangaza kubera iyo mpamvu abantu bashobora kugira impumuro mbi mu kanwa mu rwego rwo kwirinda impumuro mbi mu kanwa mu gihe uri mu gisibo abaganga b'indwara zo mu kanwa batanga inama ko koza mu kanwa mbere yo gusiba kunywa amazi menshi nyuma yo gusiba ari nako wirinda kunywa ikawa ndetse n'ibindi biryo bifite impumuro ikomeye inzobere mu buvuzi zivuga ko bamwe mu bantu bashobora kuvura amacandwe menshi mu gihe bari mu gisibo zigatanga inama yo kunywa amazi menshi niba byemewe zinatanga inama kandi yo kwirinda amafunguro n'ibinyobwa byongera ikorwa ry'amacandwe nk'amafunguro arimo ibirungo byinshi cyangwa indyo ikungahaye kuri aside ndetse n'ibinyobwa bikungahaye ku masukari mu rwego rwo kugumana isuku koresha agatambaro gasukuye umunsi wose ko guhanagura umunwa wawe n'ako guciramo niba uvubura amacandwe menshi bikabije mu gihe uri mu gisibo bikaba byabangamira akazi kawe wagana muganga ibitaro bya teddy bear i buruseli mu bubirigi birimo gufasha abana mu buvuzi bugamije gukemura ikibazo cy'ubwoba n'impungenge baterwa no guhura na muganga
ibipupe byavuriwe mu cyumba cy'ibagiro aho abanyeshuri biga ubuganga bafite icyumba cy'amahugurwa kigenewe abana mu rwego rwo kubamara ubwoba bagira bwo kujya kwa muganga kuri iri vuriro ryiswe teddy bears clinic abana babarirwa mu magana bafite imyaka iri hagati y'ine n'irindwi batumiwe ngo bazane ibipupe byabo bakunda kugira ngo bisuzumwe indwara binavurwe n'abo benda kuba abaganga jonas yazanye amafi igipupe cye cy'inkende y'ibara ry'umuhondo w'icunga rihishije gisa neza nk'icyitaweho kugira ngo abonane na nt buyi umunyeshuri wiga ubuganga wiyise tedi ologist bivuze inzobere mu kuvura ibipupe nyuma y'isuzuma ry'ibanze ibipupe byoherezwa gucishwa mu cyuma no mu cyumba cy'ibagiro gikingirijwe n'igipapuro cy'ubururu aho abaganga baba bambaye masike bakora nk'aho bari mu cyumba cyo kubaga igitekerezo cy'uburyo nk'ubu cyatangiriye mu budage hagamijwe gutinyura abana kujya kwa muganga babereka abaganga ndetse n'imikorere ya kiganga kugira ngo batazatinya umunsi byabaye ngombwa ko bashyirwa mu bitaro bya nyabyo Euh, bah, l'enfant qui est stressé va plus souvent être dans le refus, il va énormément pleurer.
umwana uhangayitse akenshi ntazemera ngo avurwe azarira cyane ntabwo azatuza kugira ngo bifashe kumuvura mu gihe umwana wanyuze hano ku ivuriro azaba asobanukiwe neza n'ibigiye kuba ku bw'ibyo azadufasha yitwarire neza yemere kuvurwa akorane n'abaganga
mu myaka icumi iri vuriro rimaze rishinzwe abana barenga ibihumbi bitandatu bazanye n'ibipupe byabo bamaze kurisura
n'aha dusoreje ikiganiro cyacu bungabunga ubuzima cya none ku yandi makuru y'ubuzima inama zagufasha kumererwa neza n'ibiheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi gumana n'ijwi rya amerika ku rubuga rwacu rwa interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu wadusanga no kuri fesibuke na yutube vowa radiyo yacu naho ubutaha mukomeze kugubwa neza muharanire ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
imbere y'uko dusezerana mu makuru n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha tubanze dusubire tubibutse ingingo nkurunkuru z'amakuru twashikirije mu makuru avuga hirya no hino ku isi twabwiye ku bwongereza amerika n'ibindi bihugu byo mu burengero bw'isi bihamagarira akanama ka onu gashinzwe uburenganzira bwa muntu gukurikiranira hafi amabi y'intambara yo muri sudani perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky atangaza ko hataragera kwisubiza uturere tw'igihugu ciwe twigaruriwe n'Uburusiya umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu muri perezidansi ya Amerika Jake Sullivan yagiranye inama n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu w'Ubushinwa Wang Yi naho ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini twababwiye ko muri kuri uyu wa kane abarovyi mu gisagara ca Uvira mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza ingingo ihuriweko n'ibihugu bine vyo ku vy'agateganyo uburovyi mu kiyaga Tanganyika aho ni kuva ku itariki cumi na zitanu z'uku kwezi kwa gatanu gushika ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nshuti rero mwakurikiranye ibiganiro byacu aha niyo bigarukiye by'iyi saha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mu kurindira mugira ibihe byiza